Hii ni Radio Juu ya Amerika. mwandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio ijwi rya amerika i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu abantu bagifise agatima ku kwica bene wabo ku gituma ico arico cose barakwiriye kwisubirako bakabiheba uwo ni simone suguru aserukira ishyirahamwe ry'ababyeyi baburiye abana babo mu kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu turavuga no ku vyerekeye inzego zikurikirana ubucuruzi bw'ibiraya zivuga ko ibiciro byabyo bizohora bishyirwaho igihe bizoba vyeze aho ni mu rwanda tubafitiye kandi n'ikiganiro kanyaburungu radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu kuri uno munsi w'imana itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'icumi hibutswe abanyeshuri b'abatutsi biciwe ku ishure ryisumbuye ryo mu kibimba muri komine gitega giheta murantunga intara ya gitega ivyo birori vyabereye ahitwa ku ibubu hubatswe ico cibutso nta muntu n'umwe aserukira intwaro yari yitavye ivyo birori ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu fidel antoine sabimana ivyo biro vyo kwibuka abanyeshuri b'abatutsi biga ku ishuri ryisumbuye ryo mu kibimba komine giheta intara ya gitega vyabereye ku cibutso cabubakiwe kirahitwa ku ibubu vyatangujwe n'igisabisho co kubasabira hakurikira gushingoriza amashugwe n'abaserukira abavyeyi baburiye kuri iyo lise ya kibimba abaserukira amashirahamwe yamirira kuriho nyabwoko abacitse ku icumu na bamwe mu bashinga amateka bato simoni suguru aserukira ishirahamwe ry'abavyeyi baburiye mu kibimba aratubwira ibitigiri vy'abana bahaguye acagira ko atanga impanuro ku bicanyi abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu abantu bagifise agatima ku kwica bene wabo ku gituma ico arico cose barakwiriye kwisubirako bakabiheba bakibuka ko bakiri ku isi bagatekereza ntibasesa amaraso ya bene ya bene wabo kuko amaraso ni mabi kandi arahuma uwayakoze ntamwerera kandi ntaca yakuramwo ndetse ubwoba n'amaganya agumya gushika apfe kuko kwica umuntu n'ubube gito byibagiza umuntu iyo yavuye ahari n'iyo azoba rejo simoni suguru aremeza ko yizeye ko severi izokora ivyijejwe ubutungane bukaja habona ariko kandi arafise n'amakenga ku butungane ikidutera amakenga n'igihe ibikorwa bizoba bigeze muri sentare mpanavyaha uburundi bwavamwo tuzi nyene rero bizoca bigena ariko kuri twebwe abavyeyi babuze igihambaye nuko twobona vy'ukuri k'ubutungane ubutungane buriko burakora bimwe biboneka kuri bose bwongera bucira imanza bo bose batubahiriza agateka kazina muntu kugira bo bose bihaye uburenganzira bwo kwica abantu bateshwe bate dusabye ko leta ariyo yobidukurikiranira kandi ngira si ababyeyi baburiye abana ngaha mu kibimba bonyene babisaba lotea niyo nkuru aserukira se jenoside cirimusi ati ikibabaje rero ni uko ahanini abakoze iryo shano ry'amashano kibure ababa bararitse batarahanirwa ibyaha bakoze hakurikijwe amategeko mpanabyaha agenga iki gihugu twasangijwe n'imana tutibagiye n'amategeko mpanabyaha mpuzamakungu turi ngaha kuko twiyemeje kandi dusubiye kubemerera kuzokwama tubavugira mu guharanira ubutungane bushingiye ku kuri ubutungane mpanabyaha mpuzamakungu ubutungane nibwo bwuzuriza iyo ibara ryaguye amaraso agaseseka simoni suguru yasabye leta kureka umugwi wa onerika urakora amatohoza ku bwicanyi bwabaye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kwinjira mu burundi bagakora ndetse yagize n'icyo asaba ku biganiro bihuza abanyepolitike aho akemeza ko ibyo ari byo byokomeza amahoro mu burundi kubangira kwinjira mu gihugu si umuti na buhoro buhoro kuko baca baguma bibaza ko hari ibyo bagomba kubanyegeza ariko twizere ko leta iriko irabikurikirana ku neza y'igihugu na beneco tuboneyeho akanya kandi ko gusaba yuko bya biganiro bya politike byari ko birabera iharusha ko byobandanya bigahera ku neza yacu twese kuko hagati y'intambara n'amahoro twibaza ko atanumwe atabona ico yotora ico arico kuko ayo mahoro niyo azotuma tubaho neza tukabandanya n'imigenderanire myiza n'abandi Terence Mushano icegera c'umukuru w'urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bw'agahomerabunwa n'ayandi mabi mu Burundi nawe nyene avuga ko abanyapolitike bo badindiza ubutungane abanyagihugu bari bakeneye abanyepolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose bitevye ntaco vyobatwara abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye ababo ingene vyagenze batunganirize imfuvyi batunganirize abapfakazi n'abapfakare naho ku mpari zimaze imisi zivugwa ku vyibutso vy'abantu bishwe ikivunga Terence Mushano amenyesha ko abantu bakwiye gutandukanya ivyubatswe imbere y'amasezerano ya Arusha n'ibiriko bigeragezwa kubaka inyuma y'amasezerano amasezerano ya Arusha akaba ategekanya ko umugwi Severe ari uzokubaka ikibutso kimwe co kwibuka abarundi bose bishwe ikivunga biturutse ku njyane z'amoko abo banyeshuri b'abatutsi bagandaguwe itariki mirongo ibiri n'imwe gitugutu umwaka w'ibihumbi magana amajana icenda mirongo icenda na gatatu umunsi merikiyoro ndadaye yari yatorewe kurongora uburundi agandagurwa abanyeshuri batuririwe muri sitasiyo itanga ibitoro aho nyene mu kibimba aho bari bugaraniwe igandagurwa rya merikiyoro ndadaye ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwaciye bwaduka mu mihingo nka yose y'igihugu butuma kandi ibihumbi n'ibihumbi vy'abarundi bahunga igihugu igitega fide d'antoine sabimana ku bw'ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu rwanda inzego zikurikirana ubucuruzi bw'ibirayi zivuga ko ibiciro byabyo bizohora bishyirwaho igihe bizoba byeze ngo ibyo ni mu buryo bwo kurinda abarimyi ubuhombe bwabo claude ganza munyamagana afise inkuru y'idonido umwaka uri hafi gushira za minisiteri inzego z'ibanze iz'umutekano n'ibigo binyuranye zihagurukiye ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi zavugaga ko zigamije guca akajagari mu bucuruzi bw'ibirayi no gucubya abacuruzi bunamaga ku bahinzi mu gihe ibirayi byabaga byereye rimwe ari byinshi bityo umuhinzi ntabashe no kugaruza ayo yashoye mu buhinzi ngo byari bigamije kandi guha imbaraga amakusanyirizo yari yashyizweho ku buryo abahinzi bose banyuze umusaruro wabo kuri ayo makusanyirizo abacuruzi ntibazongere kugira aho bahurira n'abahinzi ngo babahende ahubwo bakagura ibirayi ku makusanyirizo ibi byabanje gutera ibibazo bikomeye ibirayi byeze bikamara igihe mu mirima ndetse bimwe bikabora nk'uko abahinzi babivugaga ahubwo byaboze byashize gukura byo ni ikibazo ni ukugenda bakaguha ijeto baba bataguhaye ijeto ibirayi bigahera mu murima urari ibindi mfite byujuje amezi atanu bisaziye mu murima kugira ngo ukure bakanga ugasanga mbese umuturage mbese ari kugenda agwamo cane biratubangamiye cyane ahubwo kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo ukarangiza ukwezi udakuye ugafata ukundi kwezi ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye ibiciro ntarengwa byari byashyizweho na minisiteri zirimo iy'ubuhinzi n'ubworozi kimwe n'iy'ubucuruzi ubucuruzi n'inganda zavugaga ko ari ibigamije kuvana abahinzi mu gihombo ariko no kugabanya ikinyuranyo hagati y'amafaranga umuhinzi ahagwa ku kiro n'ay'umuguzi wa nyuma atanga ntibibuza abahinzi ariko gukomeza gutaka igihombo amenshi baduha ni magana abiri kandi twashoye magana atandatu twahombaga cyane ibirayi byakwera bakatwishyurira ku giciro cy'amafaranga makeya cyane nta nyungu tubona ni uguhomba ikintu igiye ibikiga igera ine iri kuri magana atandatu ngo wagurisha ibirayi nk'ijana na mirongo irindwi nta ni igihombo uri kumva ntabwo wakunguka ibi bibazo ni nabyo inzego zinyuranye zivuga ko zigishakira umuti kuko nazo byamaze kuzigaragarira jean marie vianney gatabazi ni guverineri w'intara y'amajyaruguru icyo twe twemera ni uko ibirayi iyo byeze birahenduka ni naho wa muturage wa wundi akenshi iyo byeze cyane aba ari kurira bakaza bakamuha makeya cyangwa yabikura ntibanabitwara ariko uyu munsi abaturage bo mu ntara y'amajyaruguru no mu ntara y'uburengerazuba b'abahinzi nyabahinzi byibuze uyu munsi barishimira yuko amafaranga babaha ibirayi byeze cyane ari kuri cya giciro cyagenwe kurusha uko byaba hasi ariko noneho iyo ibirayi bitangiye kubura ku isoko babikenera ari benshi kandi abahinzi babifite ari bakeya byajyaga ibiciro bizamuka n'abahinzi bajyaga babihinga bahinga bakabatereka mpinga ibizera mu gihe cya gatatu bizaba biri guhenda cyane guverineri gatabaza avuga ko basanze gushyiraho ibiciro bizakoreshwa mu gihembwe cyose cy'ihinga hari aho bigushamo umuhinzi ari nayo mpamvu basaba inzego zibishyiraho guhindura igenagaciro hagendewe kuri basobanura hari za sezo zitandukanye sezo ya mbere n'iya kabiri akenshi ibirayi byezwa n'imvura isanzwe sezo ya gatatu biba biri mu bishanga hasaba n'imirimo myinshi binahenda kandi bikera ari na bikeya kuko haba ari izuba ibyo biciro byo muri sezo ya gatatu bikwiye kuba byubahiriza ko ibirayi biba byabahenze twasabye rero yuko igiciro kizajya kijyaho kigaragara mu gihe byeze mu gihe byabuze ndetse no muri season si isaba imbaraga nyinshi igasaba n'igishoro kinini ku baturage ku buryo igiciro cyabaga kiriho cyabahombya ugasaba n'abahinzi nabo ko uko byazamuka uko ariko kose tugomba kuzirikana n'umuturage ubigura wawundi ubihaha ku isoko ntabwo abantu bagombye kujya kumwunamaho kugira ngo bigere n'aho bamwe babivaho babireke hari abahinzi ariko na n'ubu bacyumvikana bavuga ko iyo bagemuye umusaruro wabo ku makusanyirizo nk'uko amabwiriza bigena bamara igihe kirekire bategereje amafaranga bajyana ibirayi ku ikusanyirizo ntibatwishyure ku gihe n'ubu ntabwo ibyo bibazo birakemuka se ku ikusanyirizo oya bisigaye bikorwa gute na n'ubu ni ugukura ibirayi nka tariki ya mbere bikagera mu matariki makumyabiri utarabona amafaranga wakuriye ibyo birayi guverineri gatabaza avuga ko iki kibazo cyaterwaga n'uko sosiyete aptc igura ibirayi ikabigurisha abacuruzi yabanzaga kwishyura amakusanyirizo akaba ariyo yihera abahinzi ku buryo hari n'abayarigisaga abahinzi bakaviramo aho ariko ngo byaravuguruwe hari n'igihe babaga bishyuye abaturage amafaranga ntabagereho ariko abaturage ntibamenyeshe ko atabagezeho kugira ngo noneho bikosorwe ariko mbere bigitangira bakishyura bakishyura koperative koperative nayo ikajya kwishyura umuhinzi bamwe baratwaye baratorokana barayiba uriya abaturage bose b'abahinzi barabaruwe basaba gufungura amakonte aptc izajya ibishyura amafaranga yabo ajye ku makonte yabo direkite ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative rca kirabarura amakoperative y'ibirayi asaga mirongo itandatu ari mu turere twa rubavu nyabihu musanze na burera kandi ngo yose afite inzego zahuguwe harerimana jean bosco niwe uyobora rca ibiciro twumvikanye ko bizajya bihinduka kuri buri sizo kandi ko tudashyigikiye na rimwe tutazihanganira na rimwe ko uhinzi w'ibirayi hagira abahinzi banini bamwubamaho bakamugurira ku giciro gitoya turashaka ko rwose uhinzi ibirayi yunguka ariko ntibigere n'ubundi umuryi wabyo wa nyuma nawe bimuhenze byatangajwe rimwe ubu abaturage bategereza ko bizatangira gutangazwa ryari kuri buri sizo kuri iyi sizo igiye kuza ibiciro bizatangazwa na season b nayo bizatangazwa yewe twumvikanye ko hazaba na season c nayo bizatangazwa inzego zinyuranye zikurikiranira hafi by'ibirayi zivuga ko ibiciro kuri buri mwero w'ibirayi bizajya byumvikanwaho na minisiteri y'ubucuruzi n'inganda iy'ubuhinzi n'ubworozi abahagarariye abahinzi abacuruzi n'abandi bose barebwa n'uruhererekane rwabyo kugira ngo bizabe binogeye buri wese claude ganza munyamagana mu majyaruguru y'u rwanda ku bwa ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika washington dc ni umwanya w'ikiganiro kanyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka ku vyerekeye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu merikiyo ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bugahitana isinzi ry'abarundi abatumire ni babandi nyene batatu honorable Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 honorable mwaramutse yego ndaramukije amahoro n'agateka kuri bose kubatwumviriza bose mwakoze kutumira muri iki kiganiro urakoze turi kumwe kandi na terasi mushano terasi mushano nawe yaserukiye ishyirahamwe ase jenoside kirimoso umushinga nawe mushano ndakuramukije ndabaramukije ndaramukije n'abarundi n'uburundi buziriho nyabwoko urakoze uwo turi kumwe kandi ni serge nsabimana agejeje kumenyesha amakuru mu runani rw'abacikacumu b'ihonyabwoko ry'abahutu bo mu mirongo irindwi na kabiri imbere n'inyuma yabo umushinga nawe nsabimana mwaramutse mwaramutse neza turabaramukije turaramukije n'abarundi bose twongera duhoza n'abahoze ko n'iryo hanyabwoko ryakorewe abarundi
uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaha umuntu ngo ni uko atifise ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'uburundi bushasha
mukuru wasabanye Frode Honorable Pierre Claver Nahimana hari ikigwa Frode bu ikura muri ibi bintu byo kuva 93 gushika no munsi
Em, kuva mirongo icenda na gatatu eh, nyene icubahiro miricoro ndada yagandagwe gushika no musi uravye ibyabaye n'ibiriko biraba hubwo wihweje n'ivyari vyabaye imbere mu gihugu cacu eh, umuntu ashobora gukuramwo ivyigwa vyinshi eh, mugabo ndashobora kuvuga bimwe bimwe kuko turazi twese yuko eh, muri bihugu vyo muri afurika n'uburundi burimwo twagiye turabona ingeso yo kugandagura abantu yo kugandagura abategetsi cyangwa yo kwica bene gihugu iyo ngeso twarayibonye Eh, icigwa dukura mu birabye byagiye biragenda ababigira bibaza ngo bariko barakora ibintu byiza ariko icigwa dukuramo ni uko ubwicanyi mwe n'ubwo ntibushobora kubaka kazoza k'igihugu ntibikunda ico ni icigwa twakuyemo ego nawe urarugenza gute ubwicanyi mwe n'ubwo ntibushobora kubaka igihugu na gato Eh, ikindi cigwa twakuyemo kandi cyari mu migabo n'imigambi ya nyenicubahiro ndadaye merikiyoro naho bamugandagura yarabivuze ati reka tuganire tuvugane igihugu ntikigwe mu kaga twakuyemo icigwa c'uko ukuganira ukumvikana bidaciye mu ngimba mu gihe hari ibibazo mwene ingeri byonyine byaba bimeze kose ni ikintu gikomeye cyane gusumba gukoresha ingufu gusumba gukoresha ubwicanyi byaribonekeje aho twagerageza kuganira arusha twari mu ngwano mu minsi yakurikiye harabaye agahengwe abarundi rero bateza kwiga eh, kuja hamwe bakumvikana bakaganira turazi ibibazo ntibyoroshe ariko bateza kuvyiga bakaja bakemera bakaja hamwe naho kugira ngo je ndakoresha ingufu canke ndakoresha wenda munige ivyo ntibikunda ikindi cigwa twakuyemo ni uko eh, kwanka demokarasi ugashaka kuvuga uti je nzotegeka ku nguvu ngire gute nkoresheje nkoresheje ibi n'ibi n'ibi n'ibi ukanka demokarasi ukanka intwari ibereye na vyene eh, usanga biriko birajana igihugu eh, mu kaga iyi honyabwoko ry'abatutsi terasi mushano yavuze ntibibaza ko riri ku gatwe ka sabanyafrodero
nabisiguye neza ndababwira nti kuko sinashaje kuja mu majambo menshi nti ivyo bibazo aho twari arusha abatutsi bari baserukiwe bihagije abahutu bari baserukiwe bihagije Eh, ndetse n'abatwa baratumiweko intara zaratumiweko twamaze imyaka ine aha turiko turagira ikiganiro ngira ngo cy'iminota mirongo itatu gusa aho rehoho twari kumwe n'abahinga bo muri oni abahung- abahinga bo ku isi yose bazi mwe n'ivyo bibazo twaravyicariye turabiganira abatutsi baravuga ivyabo abahutu baravuga ivyabo abahinga ba oni bari ngaho bose baravuga ivyabo niho hava niho hava iryo jambo mwarimu Julius Nyerere yaciye ababwira ati reka rero tubabwize ukuri ibiriho kuri ino si kandi bizwi na oni bizi n'isi yose bizi n'abantu bose naho yababwira ati amahonyabwoko azwi muri aka karere ni abiri ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo indwi na kabiri niho nyabwoko ryakorewe abatutsi b'abanyarwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane tibindi vyose ni ivy'abantu bishirira mu mutwe ariko ibyo mushani yavuze ni ibyawe nivyo rero nivyo vya- oya twe tu umva tubivuze ndabikubwiye ko turiko turabivuga ngaha mu minota mirongo itatu yaba vyatuma nkumbure vuga n'ibindi andi maraporo yose twakoresheje n'izo raporo zose ariko aravuga twarakoresheje isumbaho kuko amaraporo yose oni yanditse n'abahinga banditse ayo maraporo yose twarayasomye mu misi mu mezi n'amezi tuyashira hamwe frode umutima ntusimba nta na gatoyi nta na gatoyi twe twavuze tuti umuganga isonye Frode uriteguye kugira ngo uzozane ivyemeza uvuga ati twebwe Frode baduhagaze naha terance mushano hariho ikintu mwebwe muri hasi jenoside kirimoso mugiye gukora kugira ngo akabi nk'aka nikaze kagaruke mu gihugu mbere yuko mvuga ibyo nagira mvuge ku byabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri usongore no gusongora muri iyo raporo nyene baravuga ati ko tubonye ko ihonyabwoko ryo mirongo icenda na gatatu ryakorewe abatutsi ryakozwe n'umugambi wa nyafrodebo turasabye yuko botohoza ivyabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri biri muri iyo raporo nyene kandi yari oni naho imana arabivuze ntitegerezwa yuko habaye impari za politike haca haseseka amaraso murazi vyabaye ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na cumi na gatandatu amaraso yarasesetse rero ase igiye jenoside gukora iki kugira ngo akabi nk'aka ko mirongo icenda na gatatu nikaze kagaruke mu gihugu ase jenoside izokora ivyo yahora ikora izigisha amahoro izigisha umugambi wo kurwanya ihonyabwoko niwo mugambi yatanguranye ikivuka niwo mugambi izogumako izobandanya isaba ubutungane mpuzamakungu izoguma isaba ukubahana kw'abarundi izotubandanya isaba kudakumirana izoguma isaba yuko demokrasi nyakuri atari demokrasi yo gusesa amaraso bitavye ntizihora
ase jenoside nti- ibi tuvuga si ivy'inzigo n'akazikira n'ivy'ukubaka ase jenoside nta mugambi mubi ugayitse wo gusesa amaraso ifise ahubwo uwush- uwusesa amaraso iyo ava hose izomushengeza urakoze muri kolekitife urunani rw'abacikacumu b'irindwi na kabiri mugiye gukora iki kugira ngo akabi nk'aka ka mirongo icenda na gatatu nikaze kagaruke mu gihugu Eh, twe ibyo dukwiye gukora ni ibyo twari dusanzwe dukora twakoze ni ukwigisha abarundi eh, eh, iby'agateka muntu ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa eh, no kwigisha demokarasi kubaha ibivuye mu matora eh, no kubana neza eh, kandi turafise eh, n'amashanti atari make kubaka eh, ici- ici- icibutso c'abakozwe ko n'ihonyabwoko ryakorewe eh, abahutu ku rwego rw'igihugu no ku rwego eh, rw'intara kandi tukongera tukabandanya dusaba yuko abakoze ko n'iryo honyabwoko eh, ryakorewe abahutu ko botunganirizwa eh, ariko nabonye ko mushano ah, atemera ari umunegasiyonisite Eh, yavuze- yavuze ihonyabwoko ry'abatutsi, nawe- nawe nturivuga yemera yem- yemera yuko eh, ngira iki- gica- yemera icamushikiye urupfu umengo yemera ru- ko ari ugwiwe kuko ndumva kwaci iruhande
bangwe bangwe ya- yemera- ndumva We- yavuze ihonyabwoko ry'abatutsi ndumva ko ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'i burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri imbere yaho n'inyuma yaho adashaka kuryemera aricako iruhande eh, kandi eh, Ya, ariko nawe igihe ibyo mirongo icenda na ta- na gatatu umengo uricako iruhande ry'abatutsi Ne- eh, na- j- nasiguye hariho ntuzeye Mu- muri Arihakana nawe.
muri- mu- muri ibi hariho ibintu- Ajya avuga ngo nawe urarihakana ivyerekeye amahonyabwoko hariho eh, hariho muri muri convention n'amategeko mpuzamakungu abijanye hariho ibintu bitatu birigira Birigira- Wari- wari- wari wabidondaguye.
nari nabidondaguye sindabisubiramo Eh, rero eh, eh, ndi n'umuhinga w'ivyo bintu sinshobora kwemera eh, ikintu kiba kitari ico mugabo na- nakubwiye no mu mirongo irindwi- mu mirongo icenda na gatatu ko nemera ko eh, hariho Abatutsi abahutu bapfuye abatutsi bazira bishwe demokarasi.
bazira demokarasi ibyo ndabyemera kandi ndavyubaha nkavyubahiriza nkavyunamira nkasaba yuko igihugu cotunganiriza abo bose tugasaba kandi na cane cane ko ubutungane bwotunganiriza aba- abarundi bose urunani rwanyu muravuga ko muzura kaboze cyane muzobiheba iyo umuntu avuga ivyamushikiye ntaba azura akaboze ahubwo yarakwiye kubahirizwa akunamira abiwe uwabikoze yoza agasaba imbabazi atarindiriye ko n'ubutungane bumukubita intahe mu gahanga Ibyo mu- ibyo agasaba musaba ikibondo.
bitevye ntimuzihora oya twebwe kwihora ntabirimo nuko tuzokwama twigisha amahoro kuko ivyadushikiye vyaratubabaje cane ntidukeneye ko hari ubundi vyoshikira Rakoze ndangirije muri Sanya Frodebu Honorable Pierre Claver Sanya Frodebu mugiye gukora iki kugira ngo aka kabi kabaye mu 1993 nikaze kagaruke mu gihugu Eh, twebwe eh, twihweje ibyabaye mirongo icenda na gatatu n'ibyakurikiye ndetse n'ibyabaye imbere eh, eh, ico dutera gukora ni ca kindi nyene icubahiro ndadaemerikior yadusigarana Eh, nuko dutegerezwa gufatana ahubwo n'abarundi bose n'imigambwe n'imigambwe yose kandi nico dusaba yuko twigisha abariko bararuka nayo twebwe turiko turakura bamwe bamwe usanga mu mitwe byaranse ko duhinduka ariko dutegure neza kazoza k'abarundi kazoza k'abazoza mu minsi zoza tubigishe icyo ari cyo demokarasi tubigishe icyo ari cyo gusonera agateka ka zina muntu tubigishe bose icyo ari cyo intwaro ibereye tubigishe ko kizira kikazirikanya kugandagura abantu ki- ki- kikazira kwicana ibyo bimaze kwinjira mu mitwe y'abariko bararuka ubu urwaruka aho niho uburundi buzoteba nkumbure buzamuke ibi byashyize ntibisubire gushika nicyo twebwe dutegekanya urakoze cyane ndagukengurukire honorable Pierre Claver Nahimana nibutsa yuko umukuru w'umugambwe Sanya Frodebu wari ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu aho perezida Ndadaye Kiyoroni n'abamufasha bagandagurwa bagakurikirwa mbere ni- n'ubwicanyi bwahitanye abarundi isinzi wakoze kwitaba kino kiganiro namwe ndabakengurukiye cyane rwose kuba mwateye iteka eh, nyene icubahiro ndadaye merikior incungu ya demokarasi mugatunganya ikiganiro nk'iki iyo kimwerekeye kujya tube turibukanya icyo yara- yari yizeye ku burundi bwoba urakoze ndagukengurukiye nawe Terence Mushano waserukiye ase jenoside Kirimoso wakoze kwitaba kino kiganiro namwe ndabakengurukiye urakoze ndagushimire nawe Serge Nsabimana ujeje kumenyesha makuru ukaba wanaserukiye urunani rw'abacika cumu y'abanyabwoko y'abahutu mu mirongo irindwi na kabiri wakoze kwitaba kino kiganiro mwakoze natwe turabakengurukiye kuba eh, mwadutumye ko mukaduha ijambo twongera tunahoza abarundi bose bakoze ko niho nyabwoko babuze ababo nshimire namwe mwahisemo kugikurikirana ndabipfuza kuranirwa mu banki no mu byanyu nawe ubutaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na Jerome Niyonzima kwa nyaburunga ni misi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa Nyaburunga ni kuri radiyo ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri justin yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fasil gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro naho mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubashimire mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ibashikiriza iminsi yose